radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu vyewe akadomu com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi lobs ku buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro naho je jeffrey mutagoma nijye mwumva kuri mikoro n'umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika iyo uyu munsi iradutwara mu karere ka rubavu kari mu burengerazuba bw'u rwanda hamaze iminsi humvikana amakuru arebana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi burimo ubujura ubwicanyi n'urundi rugomo rutandukanye inshuro zirenze imwe inzego z'umutekano zarashe bamwe mu baturage bakekwaho ubwo bugizi bwa nabi zivuga ndetse ko bagerageje kuzirwanya kuki iki kibazo gikomeje kubera ihurizo inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi cyakemurwa gite wowe ubyumva ute mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana ildefonse kambogo ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane murakoze ndabashimiye ye turagushimiye natwe tumaze kuvuga rero insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kwibanda ariko mbere y'uko tujya mu bibazo by'umutekano muke nahoze nkurikira kuri twitter yanyu nabonye muri abantu ndetse bashobora kuba bakunda ibintu by'ubukerarugendo hari amakuru menshi atandukanye muri ako karere ka rubavu nko ku bantu benshi baduteze amatwi batazi akarere ka rubavu cyangwa se abakazi bagaherukamo kera dusogonye ngeze akarere ka rubavu gateye gate iby'ingenzi umuntu yavuga ati mbonye rubavu ntibi
murakoze cyane murakoze ndabashimiye akarere ka rubavu ni kamwe mu turere mirongo itatu igihugu cyacu cy'u rwanda kari mu majyaruguru y'uburengerazuba ni akarere rero gafite intego y'ishoramari n'ubukerarugendo gafite abaturage ibihumbi magana ane mirongo itandatu kamwe mu turere duke cyane gafite ubutaka budashaririye kandi karimo ibikorwa bitandukanye by'ishoramari ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka ni akarere kari gutera imbere yaba mu bikorwa remezo aha navuga nko muri gazi metani mu kiyaga cya kivu kafite uruganda rwa burarirwa rukomeye cyane ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye ni akarere kandi gakize mu buhinzi cyane cyane ko tugaburira amasoko yambukiranya umupaka ndetse no mu gihugu ku bijyanye rero n'ubukerarugendo ni akarere kari mu dukeya mu by'ukuri gakunzwe cyane ubibona nko muri wikendi aho ubona abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bo muri repubulika na demokarasi ya kongo baba basuye kubera baba bakuwe n'aya mazi aya mazi gusa ariko hariho niba byabakuriye bijyanye n'ibyo basanga byo kurya ndetse n'ibindi iyi bici ya rubavu rero irakunzwe cyane ariko si byo gusa usanga hari nyinshi z'ibindi basura haba kwitembera ku musozi wa rubavu ibere rya bigogwe umusozi wa muhungwe bagasura icyayi cya pfunda kandi bagasura na n'ikawa ahantu heza cyane bakunda gutembera ni byinshi warya isambaza bazibona rubavu ariko nanone no gutembera umujyi nabyo hari amahumbezi meza ni akarere gakunda kwakira ibirori bitandukanye nk'ubushize twakeye ironman hariya amasiganwa ku magare ku mazi ndetse no kwiruka igiye kongera kuba ku nshuro ya kabiri n'umwaka utaha izaba aho abanyamahoteli baba bujuje kandi bashima iyi bizinesi Mm.
ni byinshi ariko nk'ubu ngubu uyu munsi twakiriye turu di rwanda aho ubona ko nanone eh, umujyi ushyushye ni umujyi mbega w'ubukerarugendo nk'uko nabivuze n'ishoramari ariko turashaka no kongera ibikorwa by'ubukerarugendo kugira ngo bakomeze batugane mu Mm.
magambo make ntagutindiye rero ah, ngako karere ka rubavu akarere k'ubukerarugendo n'ishoramari akarere keza abantu bifuza gutemberamo igihe cyose urakoze cyane kuduha ishusho rusange y'akarere ka rubavu reka noneho dusubire ku kibazo nyirizina muri abo baturage ibihumbi magana ane na mirongo itandatu umaze kuvuga n'ibyo bikorwa byose muri iyi minsi um, hakomeje kumvikana ibibazo uh, by'ubugizi bwa nabi bikorerwa hirya no hino aho ngaho mu karere bikorwa uh, n'abantu batandukanye ndetse eh, hakaba harimo n'abo inzego z'umutekano zikomeje kujya zirasa ndetse bamwe bakanahasiga ubuzima zivuga ko bagerageje eh, kuzirwanya tujye ku kibazo cy'umutekano muke imvano y'icyo kibazo mwe nk'abayobozi b'akarere mubona bituruka hehe ko iki kibazo gikomeza kuba ndanze
urakoze cyane Geoffrey Ah, akarere ka rubavu kimwe n'ahandi eh, ni akarere gatera imbere haba hari ibikorwa remezo byinshi ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye urujya n'uruza rw'abaturage eh, byinshi cyane binakurura n'abantu benshi baturutse mu turere dutandukanye Eh, ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi ubujura nabona mbona ko atari umwihariko w'akarere ka rubavu Eh, kubera ko n'ahandi ejo ejo nasomaga inkuru mu bwongereza bavuga ko eh, amagare icumi rimwe baryiba ku buryo ku mwaka hibwa amagare ibihumbi mirongo irindwi na bine aha ngaha rero ntabwo na- twabifashe nk'ahari umwihariko eh, birumvikana hari ibikorwa biba birimo eh, bigaragara eh, by'ubujura eh, n'ahandi hose ariko icyiza ni uburyo bikemuka kandi bigahabwa umurongo ntabwo ari ikibazo rero kiba kimaze igihe cyangwa se kiba gihari kikamara iminsi myinshi ahubwo ni ibibazo bitandukanye nk'uko nabivuze nk'ahandi bijya biba Mm, uragira uti ntabwo ari umwihariko wa rubavu ariko genda bivuga ngereranije n'ahandi hirya no hino mu rwanda iyo ah, twumva yuko ah, muri rubavu eh, umunsi inzego z'umutekano zarashe abantu ah, bari bateye icyuma umuntu urwo ni urugero rw'ibyabaye mu cyumweru kibanziriza igishize ariko kumva wenda nko mu tundi turere two mu rwanda nta nkuru nk'iyo yabayeyo sinzi byaba biterwa n'uko rubavu ah, ivugwa cyane cyangwa kuki bivugwa cyane muri rubavu ntibivugwa ahandi ntimubona ko muri rubavu hari ikibazo
Eh, urakoze gusa ikindi namenyesha abatwumva ni uko rubavu tugira abantu eh, baba kuri social media nibyo eh, kandi batangaza amakuru niba ubibona amakuru menshi cyane yo mu rwanda aya rubavu rwose aza a- ari menshi gusa nanone eh, eh, ubujura birumvikana nk'ahandi hose umuntu wibye wagize icyo akora eh, arafatwa eh, kandi eh, hagakurikizwa amategeko yaba kugororwa cyangwa se gukurikirana ugasanga rimwe na rimwe eh, nta n'uruhare yabigizemo eh, bitewe n'amakuru aba yatanze ariko eh, ntabwo tubihakana ko ibyo bibazo bidahari nk'ahandi hose ariko eh, mu by'ukuri nko mu minsi ishize cyangwa se kino cyumweru nyuma ko nta yandi makuru wongeye kumva icyangombwa ni uko abantu bicara eh, abaturage bakicara mu nteko z'abaturage mu muganda mu nzego z'umutekano tukicara tukareba uko ikibazo kimeze kuko icyo tuba dushinzwe ni ukureba uko umutekano w'abaturage n'ibintu byabo bigomba ah, ah, ugomba kubahirizwa Eh, ubwo rero ntabwo twabihakana mu by'ukuri ariko eh, ni ikibazo kiba cyabaye ariko kigahabwa umurongo eh, kandi nkeka ko atari umwihariko wa rubavu nk'uko nahoze mbivuga Mm, uwo murongo turaza kuwugarukaho mu kanya turebe ibikorwa murimo mukora eh, n'icyo birimo bitanga ariko nk'uko iki kiganiro ari icy'abanywanyi b'ijwi rya amerika unyemerere tunyaruke tujye ku murongo wa telefoni twakire bikorimana jean damascene ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane muherereye hehe jean damascene
Yes. murakoze cyane kandi asuhuza n'umutumirwa wacu meya w'akarere ka rubavu Uh, nitwa bikorimana Murakoze.
jean damascene ndi i kigali mu rwanda igitekerezo cyanjye eh, kuri icyo kibazo nabonye mwashyize kuri posite yanyu murabona akarere ka rubavu ni akarere kari ku ruhande eh, gahana imbibi wenda n'igihugu cya kongo kandi ntekereza ko nk'uko mwabipostinze kuri peje yanyu ikibazo cyaje natwe turakibona ku mbuga nkoranyambaga ku itangazamakuru kivugwa yuko ariyo ubujura bukabije n'ubwo bugizi bwa na bundi mwavuze icyo mbona rero gishobora kuba kibitera tubona wenda nk'igihugu gituranyi abaturage baho benshi ni abanyarugomo ariko bishingiye nanone ku mubano w'ibihugu byombi niko wenda niba ariko nabivuga njye nkambona ko wenda hari nk'abaturage bashobora kuba bava hakurya bakaba baca inzego z'umutekano zacu bakazica muri humye bakaba baza bahagera wenda bakaba bari mu two dutsiko two kuba bakora ibyo bintu mu rwego kugira ngo bahungabanye abaturage wenda b'akarere ka rubavu bibe cyangwa se nayo bakomeza ibikorwa bindi niko mbibona nkaba nibaza rero ese akarere wenda nta kuntu kajya kakongera imbaraga mu mutekano bakaba bari uburyo bahasaba abo bantu utwo dutsiko bongera wenda nk'icyitwa imikwabu ku bantu wenda badafite ibyangombwa aho bafashe wenda bakaba babiryozwa cyangwa se bakabana mu bundi buryo
bikora imana jean damascene reka tugushimire tunyaruke twihuta kuko dufite n'abandi bategereje mbere y'uko tujya kwa manirakiza reka dusubire kwa bwana kambogo tubwire uko yumva icyo gitekerezo cyawe uragira uti bishobora guturuka mu baturanyi ese nta kuntu mwakaza amarondo bwana kambogo
ibyo avuze nibyo wagira ngo rwose bikora imana yari yanyumvise umutekano w'abaturage n'ibintu byabo hari amarondo y'umwuga yashyizwemo n'imbaraga ashimira n'abaturage cyane rwose kubera ko aho bimaze gushyirwamo imbaraga ntabwo ibibazo byongeye kumvikana si n'ibyo gusa mu nama mu nteko z'abaturage duhuriramo ariko noneho n'amatara y'umutekano nayo yongerera imbaraga si n'ibyo gusa kandi hari n'aho bagiye bashyiramo kamera z'umutekano ibi byose rero no gutanga amakuru ku gihe byagiye bidufasha ku buryo ibibazo rwose byongera kumvikana kandi ishimira na imana mu by'ukuri ibyo bitekerezo aba ari gutanga mu by'ukuri ndamushimiye
reka tujye kwa masike manirakiza jayirosi ikaze mu kiganiro muri isanga manirakiza ndabishimiye cyane
uherereye he manirakiza
yewe nsanzwe mperereye mu ntuze imikambi ya nyarugusu
aho ni muri tanzania
tanzania yego igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo cyanjye ndabona yuko nkunze gukurikirana voa ku makuru ndabonye nk'ayo ameze mwe ni uko ni uko serikari y'u rwanda
nyarutsa turakumva nyarutsa igitekerezo vuba vuba abajeje uwo mudugudu yuko bamanza bagaperereza kwanza igituma ubwo bwicanyi bubaho bareke guhohotera abenegihugu
urakoze manirakiza jairose aho ngaho muri tanzania ugira umunsi mwiza ndabona murakoze mbwira mu ibihe byiza
bwana kambogo nubwo manirakiza atarashe ku ntego cyane ariko ngira ngo aravuga ku bintu bijyanye n'iperereza inzego z'iperereza hari ibyo bikora imana hariya jean damascene yari avuze ati birashoboka ko hari abaturanyi bashobora kuva hakurya bakaza guhungabanya inzego z'umutekano cyangwa se bagatera ibikorwa by'urugomo mu baturage hari aho mwari mwabona umuturage wavuye muri congo cyangwa ahandi ari muri ibyo bikorwa atari umuturage wa rubavu
nta n'aho banyura ntaho banyura kubera ko inzego z'umutekano zacu ziba zirinze umutekano ku mupaka nta hantu banyura ntaho icyo cyo rwose ntabwo ari cyo kubera ko umutekano uba uhari usesuye kandi unabibona no mu baturage barakubwira bavuga ati mu by'ukuri ahangaha imirimo yacu dukora twirwa inzego z'umutekano zacu ijana ku ijana hanyuma icyo navuga ahubwo ni ni ibyo bibazo bimwe na bimwe bikunda kuboneka eh, nk'ahandi hose nkeka ko eh, nubwo tubaha igitekerezo nanga hari nawe ntabwo habura ikibazo cy'ubujura kimwe bibiri Eh, ariko nanone inzego z'umutekano tukaba tunazishimira kuko nk'uko yabivuze eh, barashishoza birumvikana Eh, kandi bafite n'uburyo bakemura ikibazo eh, yaba ari umujura eh, yaba ari undi wese w'umugiranabi eh, bafite uburyo ah, babikemura Ah, ku- ku- kumu- gukurikirana amakuru basanga yenda atari nawe bakamurekuza basanga yenda yarabigizemo uruhare bakamugorora Eh, hari abo tuba tunafite bagororwa bakanigishwa bakigishwa imirimo eh, y'ubukorikori imirimo eh, itandukanye bakagaruka kandi turabafite benshi cyane nko mu babaza basudira badoda bagira gute abo bose rero ni izo nzira baba baranyuzemo tugenda dufasha nkeka ko ari n'umwihariko wo mu rwanda nagira ngo mbibabwire ni umwihariko wo mu rwanda nk'umuntu bafashe yenda yagize urugomo ahantu runaka bakamugora akagaruka muri sosiyete ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko birumvikana bafite n'uburyo bakemura ibibazo niba yenda hari umuntu ufite eh, urwanyije inzego z'umutekano bafite uburyo babyitwaramo birumvikana ariko ibyo bireba ah, ah, ababishinzwe Eh, kandi nawe ndamushimiye cyane Eh, ibyo wenda by'abashaka kurwanya inzego z'umutekano turaza kubigarukaho nyuma ariko reka tubanze tujye kwa irambo na jp ikaza mu kiganiro muri sanga irambo na uranyumva
ndakumva neza Eh, uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
gikondo mu mujyi wa kigali Mm.
simva nashaka kubaza meya Mm, komeza
hari ukuntu yenda bafata nk'umuntu hano bakamujyana taranziti senta yenda yibye bamufashe muri karitsiye baramujyanye bamugeza taranziti bamugeza taranziti senta ugasanga nka nyuma y'icyumweru baramugaruye baca bamujyanye nyine ngo bagire ese ibyo bintu biterwa n'ikiba bagezeho bagahita babagarura ugasanga nimba ari nkayo wamutanze ugasanga nimba bamugaruye muri karitsiye ugasanga wowe ufite ubwoba ngo azakugirira nabi
Mm, ibyo byabaye hehe irambo nawe byabaye i rubavu cyangwa uravuga ibyabayeho ngaho i kigali
Eh, nkunda hano i- i kigali naho nkunda kubibona cyane nanone ikindi kibazo Mm.
hari ibintu maze iminsi mbona kuri social media irubavunga ubujura bwariyongereye ese umute- inzego z'umutekano ziri kubikoraho iki kuba bwaribye kuva ngo barashe abajura kumva ese ni abajura biyongereye byagenze gute
Eh, yari amaze kubivugaho ariko ah, uretse yuko n'ubundi aracyafite ijambo mu kanya reka tumureke agusubize cyane cyane duhere kuri icyo ngicyo eh, cyo gutwara abantu muri transit center bagerayo baka- bakabarekura uvuze ko wabibonye i kigali ariko ah, ah, ah, hari ikindi kibazo wari ufite Eh, uvu- uvuze ko wabibonye i kigali ariko reka tumubaze niba ah, hariya mu rubavu naho byarahabaye yenda bikunze kuba bihari
yego yego yego arakumva Eh, bwana kamboko
murakoze cyane arakoze irambu na jean pierre ahangaha turanzi senta eh, niba amakuru aba yatanzwe inzego z'umutekano zifite ubushishozi ntabwo zipfa gufata umuntu ngo zimurenganye eh, zimu- eh, zi- zimukurikirane eh, kandi arengana ni amakuru aba yatanzwe iyo babonye rero ah, ah, ah, nta kimuhama baramurekuza ariko birumvikana eh, n'izo nama barazimugira ko agomba ah, kwitwara neza ko ah, ayo makuru ah, bukanamusobanurira agasubira mu buzima busanzwe nk'aha hantu rero twari twabona abo bagarutse bagirira abantu nabi ntabwo turabyumva eh, ah, ariko baramutse banabikoze n'ubundi bakurikiranwa n'amategeko nk'ahandi hose Eh, ku bijyanye na social media imaze iminsi ibyandika social media ni kimwe n'ahandi nk'uko nabisobanuye eh, ariko niba yareba yabona ko ah, ari ibibazo ah, nta bibazo bihari eh, muri iyi minsi nk'uko nabivuze ndetse n'ingamba ziba zafashwe eh, muri ubwo bujura bwa- bwagaragaye cyangwa se nk'uko n'ahandi byaba byaragaragaye ko ntabwo byongeje ndumva icyo ntagisobanuye nk'uko wabivuze ariko turanditse ntangaha umuntu wagarutse ni uko nta yandi makuru nta makuru eh, afatika yatuma umuntu amukurikirana cyangwa se eh, eh, ahamwa n'icyaha murakoze Mm, murakoze reka tu- tunyaruke tujye ku wundi munywanyi w'ijwi ry'amerika ndabona hano bampaye izina baza muganga sinzi niba ariko witwa ikaze mu kiganiro muri sanga witwa baza muganga uranyumva twagiye reka tujye kwa irimaso samuel ikaze mu kiganiro muri sanga ye nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo gihe rero numva natanga nk'urubyiruko yego
abantu barwanya rwose ibyo bintu kandi ibyo biti ni ibintu biranga abanyarwanda hari kuko abanyarwanda tuzwiho kuba duca bugufi tugakora tugateza imbere kandi tugayishyura intore ntiyishakira inzira ntabwo ishakira ibisubizo ntabwo intore irangwa no kwambura ibyo abandi bashatse umwanzuro numva bagafashe wasanga umuntu ariba akajya muri kaso ndetse mumuvanayo abanyerondo bamujyanayo bamara kuvayo bagera muri karitsiye nabo babagezeho babarekuye icyo numva bakaza ingamba bagashyiraho ibihano bikarishye kurusha ibyari biriho icyo numva cyaca ubwo bugizi bwa nabi n'ubuzigira n'ubusambo n'ubuzima kugira ngo nange harya uherereye he samuel we
akarere ka kayonza umurenge wa musarange ngari ka nyagasozi mukomere cyane aho muri nyagatovu bwana kambogo uyu ati ni mu karishye ibihano hari igitekerezo nk'icyo ngicyo muragitekerezaho ku buryo haba amategeko yihariye arebana n'icyo kibazo cyangwa n'ubundi mukomeza kugendera ku mategeko asanzwe urubyiruko rw'aho ngaho ikibazo cyo kutagira akazi n'ubushomeri cyifashe gite ku buryo umuntu yakeka ko iyo nayo yaba imvano y'ikibazo mu mbabarire nkomatanyije ibibazo bibiri ariko duhere ku cy'ubushomeri
harakoze iri maso samuel nyagatovu kayonza ntabwo turi gufata ikibazo cya rubavu nk'ari ikibazo cyihariye ari nayo mpamvu icya mbere cyo dushimira n'urubyiruko rwa rubavu niba munabibona iyo mugiye kuri social media mubona ibikorwa birirwamo bakora biteza imbere cyangwa se bakora n'ubwitange mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gukemura ibibazo bibangamira imibereho myiza y'abaturage murabona ko bari kuri social media nkeka ko ari benshi cyane ugereranyije n'ahandi rubavu ni abaturage bakunda gukora cyane bakunda gukora ariko ntituvuge ubushomeri n'ahandi hari ubushomeri ariko ku byiciro bitandukanye gusa nanone ntabwo mbona kuvuga ngo ibihano bikarishye ntabyo niba habaye ikibazo cy'ubujura cyangwa ubwishingizi bwa uyu munsi ejo kikaba bikarangira nk'uko nabivuze ko nta gihari ariko ntabwo bigeze kuri uru rwego kuvuga ngo abantu bashyiremo izo mbaraga n'iki byose izo gahunda zashyizwe mu bikorwa bijyanye no kuraganira n'abaturage kurinda umutekano muri rusange mu irondo nk'uko n'ahandi bikorwa ibyo biba bihagije kugira ngo ibyo bibazo bikemuke nk'uko ahandi bikorwa nkeka ko tutagera kuri urwo rwego rero ariko ndamushimiye irimana samuel
murakoze cyane reka twambuke nanone tujye kwa haba kubaho norbert ikaze mu kiganiro muri sanga aho muherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
muraho se komera cyane
muravugana haba kubaho norbert ni mu karere ka rulindo umurenge ni uwa buyoga dushimire uwo muyobozi w'akarere ka rubavu ku bisubizo ari ugutanga ariko mwibaza ntise karame mwibaza ntise urubyiruko ko arirwo ruri guhura n'ibibazo byinshi cyane n'ubwo bugizi bwa nabi akariho buva nk'akarere ka rubavu kari gutekereza iki urubyiruko ese nta kuntu babavana mu bushomeri bakabaha akazi katuma bava muri ibyo bintu byose bibi
none se norbe ntabwo wigeze wumva icyo bita kwihangira imirimo
yego ndabyumva neza cyane ariko nubwo yenda bavuga kwihangira imirimo hari ukuntu leta yaborohereza bagahabwa inguzanyo bamara guhabwa inguzanyo noneho bikabafasha cyane
reka twumve umuyobozi w'akarere arahibereye nagusubize
arakoze cyane arakoze ndamushimiye nibyo koko nkeka ko ahubwo azanadusure mwereka ahantu urubyiruko nko mu gakiriro hano mu mujyi wa rubavu ahantu babaza basudira bakora ibikorwa bitandukanye bari mu buhinzi mu bworozi bw'inkoko nasobanuye kandi n'aba ngaba wenda tuba twafashe ntabwo tujya nko kubahana nk'uko twabivuze ahubwo kuba kubigisha twarangiza bagahabwa ibikoresho bakaza mu buzima busanzwe biteza imbere iyi ni gahunda ihamye nkeka ko nazamutumira akaza tukamwereka kandi bigikomeza birumvikana ntabwo ari ikibazo wakemura umunsi umwe ariko ibyakozwe bigaragaza ko hari icyizere ko urubyiruko aho kugira ngo tujye kurushakira akazi ahubwo twabaha ubushobozi bakihangira imirimo kandi nabo bagatanga akazi nk'uko nabisobanuye muri mu ngeri zose z'imikorere hano mu karere kacu ka rubavu murakoze murakoze namwe reka twambuke tujye kwa ndekezi atanazi ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
yego murakoze uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuze
mherereye mu mujyi wa kigali icyo ntashaka kubaza umuyobozi w'akarere ni ibikorwa kibagenera urubyiruko muri ako karere ku buryo nibura muri kwa kwishora muri bya bikorwa byo kwiba no no no kwishora mu biyobyabwenge ni ibikorwa ki nk'umuyobozi w'akarere biba biteganyirijwe rwa rubyiruko icyo ni kimwe cya kabiri ese kwihutira kurasa kurasa umuntu wibye nibwo buryo bwihuse cyangwa se niyo nzira nziza ishobora kuba yakwihutisha mu gukemura ikibazo urubyiruko rufite muri iki gihe ibibazo byanjye byarebye murakoze urakoze cyane dusabe abanywanyi b'ijwi ry'amerika baduteze amatwi ko nihagira umunywanyi w'ijwi ry'amerika ubaza ikibazo abandi ntibaze kugisubiramo kugira ngo tworohereze umutumirwa wacu ye gukomeza gusubiza ikibazo kimwe inshuro nyinshi ariko reka tumureke noneho agusubize bwana atanazi
arakoze cyane bwana atanaze ndekezi mu mujyi wa kigali abaje ibibazo bibiri ariko icya mbere cyiza cyane ibikorwa nahoze kumeze mbisobanura ariko niba ufashe umwana mutoya yenda mu mujyi ni urugero kimwe n'ahandi muri kigali murababona mu mijyi itandukanye mu rwanda naho ari arababona abo bana ikihutirwa ntabwo ari ukumujyana muri senazi senta nk'uko nabivuze ahubwo urareba ugasanga yenda yacikirije ishuri tubasubiza mu ishuri abo ngabo umuha ibikoresho ukamusubiza mu ishuri akabanza akiga cyangwa se bitewe n'ahantu ageze yaba ari muri segondere muri tiveti aho hose ukamusubiza mu ishuri akiga ariko niba ari undi wagaragayeho urumogi umunywa rumogi cyangwa se bacuruza urumogi abo ngabo niba bagiye mu igororero aho ngaho ni ukumukurikirana n'inzego zibishinzwe birumvikana abapsikologe bakamukurikirana ariko n'abandi bamwigisha imirimo itandukanye nabo navuze ko nk'ubu mu minsi ishize ejo bundi twakiye mirongo irindwi bize ububaji ubuhinzi ibintu bitandukanye bahabwa n'ibikoresho kandi tukabakurikirana ku buryo bahabwa n'inguzanyo nk'uko abo navuze nko mu gaciro nabo bahawe inguzanyo na bdf abandi benda no kuyibona kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze bitere imbere ibi ni byinshi ibyo mvuze muri byinshi dukora kugira ngo dufashe urubyiruko ariko mu by'ukuri bigenda neza niyo biteje imbere nk'ubwo bworozi aho borora inkoko ugasanga rwose barabikora neza ibyo ni ibikorwa bitandukanye naho bijyanye no kurasa rero ntabwo mvugira inzego z'umutekano ariko nabaza atanazi ugiye gukemura ikibazo cy'umutekano ugasanga umuntu ashobora agiye kugukomeretsa cyangwa se agiye kwambura ubuzima ari we ugiye gukemura ikibazo yagitwara amati ubwo rero ndikwibaza icyo kibazo yenda ariko inzego z'umutekano ziba zifite uburyo zikemura ibibazo cyane cyane bitewe n'impamvu runaka ntabwo rero urumva navugira ariko nkeka ko nawe utabasha kugisubiza
murakoze reka tunyaruke tujye kwa umusaza ngeze ndore ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba
amakuru komera
ndakomeye nitwa ngeze ndore umusaza ngeze ndore ndi mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka gicumbi umurenge wa bwisiye mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuba akoze kutubwira ibyo byinshi byiza kuba tudasobanukiwe ariko nkamushimira cyane kandi nkashima n'ibitangazamakuru mwamuhaye ijambo kugira ngo dusobanurire kandi nkaba n'abashima kuba mwaduhaye ijambo kugira ngo tugire icyo tubaza kandi ni byiza yuko umuntu iyo abajije hari benshi baba barije batashoboye kubona umwanya wo kubaza aho nkaba ufite ikibazo nabaza nk'umutumirwa urabona yuko hari igihe nk'umuntu ashobora kuba igihe aze ko hatuye ajya gufatwa ugasanga arwanyije inzego z'umutekano none se uretse wenda ko yavuze ngo ntiyavugira inzego z'umutekano nta kundi kuntu urabona nta kundi kuntu bajya bafatwa mu gihe barwanya inzego z'umutekano kugira ngo hatagira uhasiga ubuzima kuko usanga barwanyije inzego z'umutekano ugasanga mu buryo bwo kwitabara kuko atitabaye urumva ko yanamugirira nabi ese nta kundi bajya bafatwa ku buryo hatajya byo kuvutswa ubuzima kuko usanga niyo arwanyije umuntu umupolisi baragunda wenda baramugwanyije ugasanga havuyemo ibindi bibazo nta kundi buntu bajya bafatwa hatavuyemo ibindi bibazo
yari yabivuze ko atavugira inzego z'umutekano bityo icyo kibazo ntacyo yakivugaho ahubwo ngira ngo wenda twamubaza tuti mujya muganira nazo ku birebana n'icyo kibazo mukazibaza muti hari ubundi buryo umuntu ashobora gufatwa adapfuye cyangwa akaraswa wenda bya bisasu bica intege ku buryo umuntu atahita arangira
arakoze arakoze ngeze ndore ku isi igihe gicumbi nk'uko wabuze Geoffrey ntabwo kuvugira aho ngaho inzego z'umutekano biterwa n'igihe byabereye n'uko byabaye babisobanura neza ariko nk'uko nawe wabivuga ati ashobora kurwanya inzego z'umutekano ukabona nta kundi babigenza urumva ko nawe nta gisubizo afite ariko inzego z'umutekano mu by'ukuri aha ngaha niho zo zagombye kugisubiza ariko ubundi turaganira tukaganira ibijyanye n'umutekano uburyo twafatanya kurinda abaturage n'ibintu byabo gahunda zose zijyanye no gufasha abaturage mu bijyanye n'umutekano ariko icyo ngicyo twareka inzego z'umutekano nkeka ko nawe urumva ko nta gisubizo nawe afite nk'uko nanjye mu by'ukuri ntacyo bafite kandi baba bafite uburyo babyitwaramo kuba barabyigiye
reka wenda tuvuge imikoranire yanyu n'izo nzego ku bireba wenda nk'ubukangurambaga bw'abaturage iyo ikibazo nk'icyo ngicyo kivutse mubigenza mute hari inama mukoresha ku buryo abaturage nabo ubwabo bashobora kuba ijisho buri muntu akaba ijisho rya muturanyi we ku buryo nabo bashobora kugira uruhare mu gukumira ibintu nk'ibyo bwana Kambogo
murakoze cyane abari uguhozaho birumvikana buri wese akaba ijisho rya mugenzi we nk'uko dukunda kubivuga ariko duhura kenshi mu nteko z'abaturage ku wa kabiri duhura mu muganda duhura muri gahunda zitandukanye ibi tubiganiramo nkeka ko niba turebye uburyo irondo rikora tugasanga hari icyagombye kwiyongeramo niho tuganira n'abaturage nabo bakavuga bati nibyo koko tugomba gushyiramo imbaraga hanyuma ikibazo kigakemuka kandi koko nibyo kuko iyo dufashe imyanzuro nk'iyo ngiyo ibyo bibazo ntabwo byongera no kuba ko ari n'ahandi hose izi ngamba iyo zifashwe ibibazo by'umutekano muke birakemuka bikarangira nk'uko nabivuze ko bitanaherutse no kuvugwa kubera izo gahunda zose tuba twajyanyemo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga turimo turaganira n'umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana ildefonse kambo turavuga ku kibazo kijyanye n'umutekano cyavuzwe hambere gikomeje kuvugwa muri ako karere kirimo ubugizi bwa nabi ubujura ubwicanyi n'ibindi byaha bwana kambogo mwigeze kuvuga ko mufasha abantu baba barakatiwe mukabagorora wavuze ku bageze kuri mirongo irindwi muheruka kwakira barangije amasomo ndagira ngo tugane ku bigo nk'ibyo ngibyo kugeza ubu abo mumaze kwakira banyuze muri ibyo bigo bavuye umuntu yavuga ko bavuye muri ubwo buzima bakaba barafashe intera yo kwishakira akazi no gukora imirimo itandukanye ubu batakiri uko bari bameze bangana iki ibyo bigo birahaganaye
urakoze cyane nk'abo ngabo bafashwe bitewe n'ibyo bafatanywe nk'urugero nk'urumogi bafatanywe nk'abarunyoye cyangwa se bagize gute n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye kimwe n'ahandi baragororwa barafatwa bakagororwa ni ahantu hatandukanye hari santere zitandukanye twavuga wa nyamagabe n'ahandi henshi barigishwa ni ikigo gihari nk'uko murabizi ikigo kibashinzwe kikabigisha imirimo itandukanye navuze mirongo irindwi ushize mirongo ine mirongo itatu bagenda batandukana bitewe n'umubare aba ngaba dufite urugero rwiza nk'uko nabivuze mu gakiriro kacu aho bibumbiye hamwe bahabwa inguzanyo mu gakiriro aho ngaho rero barabaza bakagurisha ibikoresho bamaze kwiteza imbere kandi bageze kure ibi ngibi rero biradufasha cyane nk'uko nabivuze rero jofure uyu ni umwihariko ni umwihariko mu rwanda dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu uburyo batekereza kuri urubyiruko bakabafasha kwikura mu bwigunge ndetse no gushakisha ibintu bibatera kujya muri ibyo bikorwa bakabagarura ugasanga baje mu buzima busanzwe birahari rero ubworozi mu mirenge itandukanye ubuhinzi ububaji ubudozi badoda neza cyane rwose kandi tukabafasha kubashakira isoko imibare igenda itandukana bitewe n'umwaka ariko iyo nabahaye ni uyu mwaka mu by'ukuri kandi twabakiye neza kandi twabonye barafashijwe mu bijyanye n'ubumenyingiro izo ni ingero rero zifatika tuba tugira ngo tunashimwe tunashimira n'inzego ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu buba bwagizemo uruhare murakoze murakoze ako k'amasoko n'ibyo bakora turaza kubisubiraho mu kanya ariko tubanze tujye kwa munyagikari diripi ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
duherereye ikinyinya mu mujyi wa kigali dukinyinya mu mujyi wa kigali komeza
ikibazo cyanjye mfite naje kubona bavuze ko ibisambo bimeze nabi mu karere ka rubavu bikaba kandi byarafashwe bimwe biraraswa ese ni iki nk'akarere cyangwa inzego z'umutekano zakora kugira ngo ibyo bisambo bibifatire mu cyuho batabirashye bikaza kuryozwa ibyo byakoze ibyaha byakozwe bitabanje kwicwa
ariko rero munyagikari icyo kibazo yari amaze kukivugaho icyo kibazo yari amaze kukivugaho kuko yavuze yuko icya mbere ari ikibazo cyasubizwa n'inzego z'umutekano ibijyanye n'icyo bakora mu gihe babafata we adashobora kugira icyo agisubizaho kuko ntabwo ubuyobozi bw'akarere ari bwo bubafata inzego z'umutekano nizo zibikora gusa yavuze yuko hari uburyo bakorana mu buryo bwo kubashakisha cyangwa se ibindi bikorwa bijyanye no kubumbatira umutekano ariko avuga ko atavugira inzego z'umutekano hari ikindi kibazo wabaza kitari icyo kugira ngo tudakomeza gusubira mu byo yavuze
nta kindi kibazo ntabaza nicyo nari mfite munyagikari diripe tugushimire cyane ko wateze amatwi radiyo ijwi rya amerika n'igitekerezo cyawe twihuta bwana kambogo wari uvuze ku bijyanye n'ibikorwa bakora mukabishakira amasoko ikibazo cy'amasoko y'ibikorerwa iwacu nubwo wenda atari icyo kiganiro turimo ariko iyo muyashatse murayabona ku buryo ibikorwa nk'ibyo ngibyo abantu babijyamo bakavuga bati turabikoze biradutunze bityo ntibashobore kongera guteshuka ngo basubire mu buzima bari bararetse
ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushaka amasoko bisaba guhozaho ariko nk'uko nabikubwiye jofure mu karere ka rubavu niba woroye inkoko amagi dufite abaturanyi bagura amagi ku buryo ku bwinshi ndetse bagura n'inkoko zo kurya iryo ni isoko rihita riboneka urumva ko bidasaba kujya kurishaka ikindi mu buhinzi butandukanye imbuto imboga cyane cyane imboga izi ngizi nazo ziba zifite isoko bidasaba kujya gushaka aho tubafasha ni ibijyanye n'ububaji ububaji nabwo ibigo by'amahoteli bisaba kubegera ndetse n'abaturage ubwabo bubaka abasudira ababahari abakiriya babahari mu mujyi rwose kuko ibikorwa by'iterambere bikomeza aho biba bisaba kugira ngo tubashakire amasoko ibijyanye n'ubudozi mu mashuri n'ahandi hose bisaba kujyanamo ariko ntabwo wavuga ko ari ijana ku ijana biba bisaba ko buri munsi ureba ukareba niba bongeye ibyo bakora ese isoko riraturuka hehe tukarenga n'akarere tukagera mu tundi turere ibyo byose bisaba gukomeza gukorana ariko iyo tujyanyemo biroroha cyane kandi tubona bigenda ni ibyo ngibyo rero dukomeza gukora bisaba kuba turi kumwe bisaba ko tubafasha ariko nabo rwose tukabaha na morali yo gukora yo gukomeza gukora bakiteza imbere
radiyo ijwi ry'amerika reka twakire na gaspari nsabiri uwiringeye imana
yego ndabose
ikaze mu kiganiro muri isanga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo eh, wabanje kutubwira uherereye
okay mperereye mu rwanda mu karere k'ubugesera by'umwihariko umurenge wa gashora akabazo nashaka kubaza uwo mutumire dore ko nk'uko mwanditse ku rukuta nkoranyambaga ati ese i- a- bariya barwanya inzego z'umutekano bariya usanga ari ubuntu abantu b'abajura ngo navuga ntise kubo bagenda babasha gufata baba babate- bya- baba babasobanuza babasobanurira impamvu bishora muri ubwo bujura harimo nk'ibyiciro nka bibiri rero nabasha kuvugaho ese ni ukubera ikibazo cy'ubukene kibatera kugira ngo bajye mu kwiba icyo ni icya mbere icya kabiri rero uba usanga yenda hab- habamo kutanyurwa n'ibyo umuntu aba afite agashaka ibintu by'indonke ku buryo bw'indengakamere ese bajya babasha kuba baganiriza nk'aho baba babashije gufata bakumva ikibibatera ese ingamba ni izihe nibura bajya babafatira ariko batarasha ikibazo cyanjye cyari icyo
Mm, arakumva
murakoze cyane Ah, yenda icyo cya nyuma ndumva ntagisobanuye bwana jupure ikijyanye no kurasa no kutarasa Eh, ahangaha nkeka ko eh, nawe ah, yigize urwego rw'umutekano ubanza aribwo yabasha kugisubiza ikindi na yenda yari kudusobanurira navuga ni ikijyanye yenda n'ubujura buboneka rimwe na rimwe nkeka ko n'ahari ibyo bibazo biba bihari ke yenda icyo adukunda kugira ngo eh, atubaze niba twabaganirije ariko nawe yagira uruhare rwo gutanga igisubizo biterwa n'abo ari bo urumva eh, umuntu wibye ashobora kubiterwa amugani n'ubukene cyangwa se eh, n'ingeso Eh, bya- ni ni byinshi biterwa no- no- n'umuntu ku wundi Eh, niyo mpamvu rero bisaba kubafasha eh, niba umuntu eh, ari inzara eh, ugomba gushaka icyo kurya nyine cyo kwihangira umurimo niba abandi dufata nyine tukabafasha kwihangira imirimo kugira ngo yihaze anahaze n'abandi n'isoko Eh, biterwa n'abarimu urumva rero bari mu ngeri zitandukanye ariko nawe buriya uwamubaza yavuga ati eh, mwajya mubafasha gutya nawe afata ibitekerezo ariko nkeka ko mu by'ukuri leta y'u rwanda ifite eh, uburyo bwiza bwo gukurikirana ibibazo bwo gufasha abantu b'ingeri zose baba bafashwe eh, nkeka ko ah, nagiye ntanga ingero zitandukanye z'uburyo tubitaho icyo cya kabiri rero cyo ku eh, umuntu yaraswa ah, nkeka ko tutakongera kugisobanura kuko twaba twakivuzeho eh, mubimenyereye Mm, murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro dusigaranye iminota mike mu kanya turaza wenda kugaruka ku cyo mwavuga muri rusange dusoza ariko hano ndabona abantu batwandikiye ari benshi harimo nizeyimana didier yavuze ati mwakoze cyane kuko rubavu mu mujyi ndetse na mahoko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bukabije pe badufashe bashyireho ingamba zihamye ndetse bafatanye n'inzego zo hejuru iki kibazo kimaze kurambirana murakoze ingamba zihamye niko kantu numvise mu ijambo rya nizeyimana didier eh, bwana kambogo izo ngamba umu- umuturage usaba ingamba zihamye wamuhumuriza ute wamubwira ute ko izo mufite zihamye ku buryo iki kibazo kirimo gukurikirwa nk'uko bigombye eh, nk'uko byakagombye
Eh, urakoze cyane Eh, nkeka ko ingamba zihamye n'ubundi eh, zigirwamo uruhare n'umuturage Eh, kandi na nizeyimana ubivuze nawe eh, buriya eh, yabigiramo uruhare rukomeye cyane ari nabyo mu by'ukuri tumazemo n'iminsi eh, dukorana eh, n'inzego z'ibanze ariko cyane cyane tureba eh, irondo irondo iyo rikoze neza ikibazo kirakemuka nkeka ko ibyo ngibyo tumaze iminsi tubikora kandi eh, nawe yatwemera neza ko igihe cyose byakozwe neza nta kibazo kigeze kibamo Eh, ni ugutanga amakuru eh, izi nama ziba nk'uko nabivuze inama zi- zi- z'umutekano inama eh, duhuriramo mu nteko z'abaturage ibi byose bitanga umusaruro eh, kimwe n'ahandi hose nkeka ko didiye ibi ngibi tubyemeranyeho kandi ndamushimiye
Mm. abantu batandukanye baragenda baduhamagara ariko abanyarubavu muri he ko mutavuga turimo turabona abaturutse i kigali za kayonza mu majyaruguru y'u rwanda abanyarubavu iki ni ikiganiro cyanyu namwe muhamagare cyangwa se muduhe amanimero mubaze umuyobozi wanyu simvuga ko mwamubuze ariko arahari kugira ngo asubize iki kibazo kuko ubushize twumvaga ko abantu bamwe babwira umunyamakuru wacu ko bafite ubwoba kubera ibyo bibazo by'ubugizi bwa nabi byari byagaragaye bwana kambogo ibintu nk'ibi hari icyoba byaba byarateye muri rubavu ku buryo bihungabanya imigendekere ya buri munsi yaba iy'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa ku buryo ubona yuko ari ikibazo koko nk'uko abantu babivuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ni icyuka abantu bakabya cyane sinavuga ko ari icyuka kuko ibibazo birahari ariko ndashaka kuvuga uko bigaragara hari icyo byateye ku buryo bihungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ku buryo bugaragara
oya ntabyo nkeka ahubwo icyo twakora ubu ngubu ni ugutumira abantu bakadusura ejo bundi twakoze nayiti rani kwiruka nijoro ariko urebye abantu bitabiriye bari benshi cyane nta kibazo gihari unarebye muri wikendi muze murebe turudi rwanda abantu bari aha ngaha mu mujyi uburyo bararara bisanzura ibirori bihari birakesha ibi byose umujyi ni nyabagendwa ni umujyi w'ubukerarugendo ni umujyi rwose nta kibazo gihari nk'uko nababwiye izo ngamba ziba zifatwa nk'uko zifatwa n'ahandi zishyirwa mu bikorwa rwose nta kibazo turabatumiye baze nkeka ko nabo rwose bafite izo mpungenge bazaze tubatembereze bazaze badusure yaba ku manywa cyangwa nijoro murakoze twakire daniel ikaze mu kiganiro muri sanga daniel turakumva
yego ndabumva neza uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo ariko wirinda kubaza cyangwa ku urimo kumva telefone icikagurika sinzi ariko topike muri bo kuganiraho nayumvishe murimo kwibaza ngo ese ikibazo cy'ubujura ngo ngo cyacika gute so nk'uko tubibona abaturarwanda turabibona hari aho bigera neza neza ubujura ukabona burenze ukwemera pe bwana rwema hari ingero nyinshi nyinshi nyinshi aho abaturage usanga bataka barira batabaza tubujura ubujura iyo gahunda nk'iyo yabaye rubavu ku bajura bamwe na bamwe bigize ruharwa rwose kubarasanye numva numva nta gihombo kirimo kuko ahanini baba banabangamiye umutekano w'abaturage icyo bita yumani sekiriti ishuzi so ugasanga ni ikibazo kigiye gikomereye rubanda rero waba ufite utwawe umutungo ukabura udasinziriye kandi igihugu cyacu ko kigira umutekano ariko abantu b'abajura rwose babangamira umuturage ugasanga bamubuza kurya utwe neza yihahiye mbona rero ari ikibazo gikomeye igihe nicyo numva gikwiye ni uko abaturage aribo bajya bifatira umwanzuro abantu batuzengereje nk'ubu ngubu ari urugero rw'umuturage uba waraye hejuru y'inka ayicunze ku bw'iki ku bw'abajura bariho so ndumva rero ikintu nk'icyo iyo gahunda yo kujya abana bajura babahanisha nk'ibyo bihano numva njye ntacyo twaye kiganza
urakoze cyane bwana daniel kuri icyo gitekerezo cyawe murakoze cyane urakoze kuri icyo gitekerezo utanze sinzi niba umuyobozi w'akarere hari icyo yabivugaho kuko ni igitekerezo cyawe bwite ariko kuko ari umutumirwa reka tumuhe ijambo twumve icyo yabivugaho
gafure icyo gitekerezo ni igitekerezo atanze kandi nkeka ko nk'uko twabivuze hari inzego z'umutekano zifite uburyo zikurikirana kandi nabo nabo bashyizemo ubushishozi bwabo nkeka ko n'ubundi twabiharira inzego z'umutekano
radiyo ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kanya turagaruka tugana ku musozo reka dufate akaruhuko gato
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ntiwibugo yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Brala.
kombo tagisi rero twizere ko aho mu karere ka rubavu naho igerayo reka twakire nduwimana eduard kaze mu kiganiro muri sanga Eh, igitekerezo cyawe n'aho uherereye vuba vuba
byamuherereye mu burundi eh, muri- mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi
yego
Eh, jewe rero nari ngomba nko kubaza Mm.
ahantu nari ngomba nko kubaza ah, ino o- ni kubera iki ino o- zi- ijya mu ntara yaho uko radiyo ijwi ry'amerika ino idashikaye
nduwimana uvuze
rero nari ngomba ku- nari ngomba igitekerezo nari ngomba kubaza ino ijwi ry- ijwi rya amerika ntitugenda neza tuda- tudaciye ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane nka facebook
Eh, ibyo ni byo kubera ko radiyo ijwi ry'amerika ah, ku mirongo ya fm yacu yo mu burundi yabaye ihagaritswe ni ikibazo inzego z'ubutegetsi z'uburundi eh, zirimo kuganiraho n'ubuyobozi bukuru bwa radiyo ijwi ry'amerika twizera yuko mu gihe kiri imbere kizakemuka ah, twizera ko ah, ibibazo bihari biza- bizashakirwa umuti nduwimana hari ikindi washaka kubaza umutumirwa
Kube- kubera ibintu bimwe bimwe tuza turabisoma kuri facebook nta nta jewe kari yari radiyo ya mbere nkurikirana kubera rero byinshi jewe nza ndasoma ku mbuga atari byo nza ndumva ku majwi bica bingora kubaza cyane cyane nananditse inomero n'isunzu conyine kubera yuko mwobiganiraho vuba kugira ngo ijwi rya amerika risubire gu- kumvikana kubera mwe muvuga amakuru yo mu bihugu byinshi cyane kandi atosoye urakoze cyane eduard ubwo twizere yuko icyo kibazo kizashakirwa umuti vuba aho mu burundi mugakomeza kumva radiyo ijwi rya amerika ugire umunsi mwiza bwana ildefonse kambogo turagenda tugana ku musozo noneho reka tubaze tuti iki kibazo icyo wavuga kuri iki kibazo ubutumwa ufite gutanga muri rusange kuri iki kibazo ku bateze amatwi ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika ni ubuhe
murakoze cyane Geoffrey nanjye ndagushimiye ku buryo twabanye ndetse n'abatumirwa bari bahari Eh, icyo navuga ni uko uburyo burambye eh, kimwe n'ahandi hose kandi eh, bufasha eh, bwo kurwanya eh, no gukemura ikibazo eh, cy'ubujura cyangwa se eh, n'ibindi bishamikiyeho Eh, ibi byose nk'uko tubijyana n'abaturage mu nteko cyangwa se mu zindi gahunda zose za leta duhuriramo eh, igitangirira mu miryango eh, ababyeyi bakarera neza bakarwanya amakimbirane atera abana guhunga imiryango eh, kuko eh, zimba intandaro yo gukurira mu ngeso mbi zirimo n'ubujura Eh, aha ngaha rero eh, ababyeyi mu eh, migoroba y'ababyeyi ndetse n'ahandi hatandukanye ibi biradufasha eh, iyo bakuze neza eh, iyo bageze igihe cyo gukora eh, bihangira imirimo bagakurikiranwa neza Eh, ibi byose rero nanone eh, bakigishwa imyuga bakiteza imbere eh, ibibazo by'ubukene eh, bi- bikagenda hanyuma ah, ntitwongeye kubona abantu baza ah, mu bindi bikorwa bitandukanye nkeka ko arizo ngamba z'uburyo burambye kandi n'izo twimisha imbere kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka burundu Eh, nkeka ko ah, ah, ah, n'ahandi uko bikorwa ariko by'umwihariko iwacu izo arizo ngamba tuba twarafashe kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka ndagira mbashimire rero uburyo twabanye eh, ndetse n'abatumirwa bacu twari kumwe mu kiganiro cyiza twagiranye bwana ildefonse kambogo umuyobozi w'akarere ka rubavu reka tugushimire cyane nawe ko witabiriye ikiganiro muri sanga ukaba wanatanze ibisobanuro birambuye ukanasubiza abari baduteze amatwi n'ubutaha nitwongera kubahamagara kugira ngo mugire icyo mubwira abaturage n'abanywanyi b'ijwi rya amerika nizere ko muzatwitaba
murakoze cyane
ye mugire umunsi mwiza nshimire namwe mwese nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga robs wadufashije ku buhanga bw'ibyuma nadia taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu wakiraga akanamfasha kubaha ijambo twese twese turabashimira nge mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese naho mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri
So far, so good. We're still living today, but we don't know what tomorrow brings. In this crazy world, people dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it. When the man in the long black coat knocks on your door, cause you're his next victim. If you are living it, living it, this crazy world. I tell you, we are living it, we're living it, living it, this crazy world. We are living it, living it, I'm living it, living it, this crazy world. Tell you we are living it, living it, living it, this crazy world. Leaders start wars anytime they want. Some for their rights, some for fun, and their own glory. Yeah. Letting people die for the wrongs that they do, always painful. Come on now, little boy, say your prayers before you sleep. Little boy went down on his knees and he said, Oh Lord, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Cause he's living in this crazy world. Oh Lord, him I won't live in it. I'm living it. Living it. This crazy world. Him I won't live in it. Living it. I'm living it. Living it. This crazy I took world. my life. Him I won't want living it. Living it. I'm living it. Living it. This crazy world. I am. I am. I want living it. Living it. I'm living it. Living it. This crazy world. Yeah, we man I won't want living it. I am. I living it. I'm living it. This crazy world. Him I not won't want living it. I'm living it.
maisha tanuyoro yamom maisha tanuyoro yamom maisha tanuyoro yamom line ni woi birima fumu yendu mayendu fayendo nane Nuoi pirinai Fumu yendu mayendu fayendo nane Buri sambalome Yamo Buri samba lobe ya mon liye buri samba lobe ya mon liye ni woy birima fumu yendu mayendu fayendo nane También me hizo tierno y yo lloro, lloro, lloro, lloro. Samawati, yamna,